ili Nizmi di America. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe na fide niyongabo ubu buvugizi bundi twumva dushaka yuko leta yadukorera cyane ni mu nzego z'abagore muzi yuko twishimira yuko mu rwanda twageze ku ntambwe ishimishije ubwo abagore mu nteko ishinga amategeko bageze kuri mirongo itandatu na bane ku ijana ariko urabo urebye muri abo bagore bose ntawe ufite ubumuga uyo ni dominique bizimana umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abafise ubumuga mu rwanda asaba ko abagendana ubumuga baserukirwa mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka ku buryo bushemeye tubafitiye n'ayandi makuru ku ihimbazwa ejo ku munsi wa kane mu ntara ya gitega mu burundi y'umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafurika umunsi usanzwe uhimbazwa ku itariki cumi na zitandatu ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe hamwe n'abantu cumi na batanu bahitanywe n'umuriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu mu isoko riri ku nkengera za nairobi muri kenya marareka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyisi bigirimana uramutse aloyisi tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya
waramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi abantu bashika kuri batanu naha muri leta z'ubumwe za amerika barishwe n'umuntu yari yitwaje inkoho inyuma yo kurasa mu biro bikorerwamwo abakozi b'ikinyamakuru cyandika mu gisagara ca anapolisi ni muri leta ya maryland aha muri amerika abategetsi b'igipolisi bavuga ko abandi bantu babiri bakomeretse cyane kandi bavuga ko ukekwa gukora iryo bara yafashwe ababonye igihe byaba bavuga ko uwo mugizi wa nabi yarashe atumbereza ku biyo by'umuryango w'ikinyamakuru cyitwa capital gazette gisohorerwa muri icyo gisagara hari mu masaha ya saa cyenda z'umuhingamo ejo ku munsi wa kane acabona kwica abakozi b'icyo kinyamakuru batanu igipolisi cyavuze ko kiriko kirabaza uwo yarashe icyatumye arasa ngo ni uko yigeze kwitwarira icyo kinyamakuru ariko urwo rubanza ubutungane ntibwaruha agaciro ibihugu bya afurika biri mu nama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano byarashimye ku munsi wa kane isinywa ry'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya perezida wa sudani yo mu mpanuko hamwe n'uwahoze ari cegera cya perezida ariko bakavuga yuko bafise impungenge ko ayo masezerano atazorama nk'uko byabaye ku yandi masezerano yasinywe imbere yayo perezida Salva Kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Riek Machar barasinye iyo nteguro y'amasezerano ku munsi wa kabiri i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudan abagize inama ya ONU y'umutekano bavuga ko ari intambuko ikomeye mu gihe iyo ntambara irengeje imyaka ine ikaba imaze no guhitana ibihumbi by'abantu abandi barenga imiliyoni zine barahunga ingo zabo canke abandi bagirwa impunzi kikiza cyakorera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gisigaje indwi nke kugira hatangazwe ko gisezerewe ni nyuma yo guhitana ubuzima bw'abantu mirongo ibiri n'icyenda ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa kane umushikiranganji ori irunga yavuze ko bahejeje ikiringo cy'iminsi mirongo ibiri n'umwe bari bihaye wo gusuzuma yo gusuzuma kandi ko ata kimenyetso kindi gishasha c'abandi bantu bandura bigaragara uwo mushikiranganji arashima ko urucanco rwakozwe ku bantu ibihumbi bitatu n'amajana atatu na mirongo itatu rwagize akamaro gakomeye irunga rero yemeza ko abafuye bashika kuri mirongo ibiri n'icenda aho hari ejo mu biharuro bari bafise gushika ku munsi wa kabiri abana barenga ibihumbi icumi barishwe abandi bacibwa ibihimba by'umubiri mu mwaka uheze mu ntambara ziri ko zibera ku isi ibyo biri muri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni abarenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe barahungabanirijwe ubuzima bikomeye hamwe n'agateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibiharuro byaraduze rero ngo ugereranije n'umwaka w'imbere yaho uko niko oni ivuga iyo raporo ya oni yakoreye ku bihugu mirongo ibiri harimwo ibyarengeje urugero kurusha ibindi nka yemene siriya hamwe na afghanistan icyo cegeranye kivuga ko inteko mpuzamakungu zirongowe na arabiya sawudite zagirizwa kwica hafi y'ica kabiri cy'abana barenga ibihumbi cumi na bitatu bishwe muri yemeni ibihugu bya nigeria na irake byo byarafunze abana mirongo ibiri ibihumbi bibiri murambarira igihugu kimwe ikindi nacyo gifunga abana igihumbi bahorwa ko imiryango yabo yifatanije n'imihari y'iterabwoba n'abarwanyi b'abatalibani mu gihugu cya afghanistan ku munsi wa kane barateye bongera bica abasirikare cumi na batandatu ba leta mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya takhale abategetsi b'iyo ntara bavuze ko abandi bajejwe umutekano babuzwe irengero muri icyo gitero cyabaye mu gaturuturu ku kirindiro cy'igipolisi muri district ya chayabe umuvugizi wa leta w'iyo ntara sunatulahe temore yabwiye ijwi rya amerika ko abapolisi indwi babuzwe irengero mu gatondo kejo ku munsi wa kane ikindi gitero cya bombe yatewe ahari ko habera inama y'abaharanira amahoro muri icyo gihugu kikaba nacyo cyahitanye abantu bashika umunani gushyika ubu nta muhari uracitirira mu kurangiza naho abategetsi b'ibihugu bidacana uwaka bya etiyopiya na eritrea bazohura vuba buzoba bubaye bwa mbere mu kiringo kigera hafi y'imyaka mirongo ibiri ibyo byatangajwe n'itangazamakuru rya leta ya etiyopiya ejo ku munsi wa kane
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho abantu bafise ubumuga basaba leta ko yo bavugira bagashobora guhiganwa mu matora nk'abandi banyarwanda ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha amakuru wacu asumta kaboyi u rwanda rurateganya gutora mu kwezi kwa cyenda abazahagararira abaturage mu nteko ishinga amategeko mu badepite mirongo inani bazatorwa abafite ubumuga bagenerwa umwanya umwe ariko bakifuza ko no mu yindi myanya isigaye nk'abadepite bahagarariye imitwe ya politiki abahagarariye abagore nayo bayibonamo abadepite bafite ubumuga mu nama yabahuje bafite ubumuga bo mu rwanda muri iki cyumweru bavuga ku bibazo byabo bongeye kugaragaza ko bahangayikishijwe n'uburyo bakumirwa mu matora babwirwa ko bafite umwanya wabo bagenewe uyu ni bwana dominiko bizimana umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abafite ubumuga mu rwanda abahagarariye icyumba cy'amatora bakaba bati mwebwe banafite ubumuga mutegereze iyo haje muri ibyo bibazo by'amatora noneho kumva bashaka yuko abantu bafite ubumuga tujya noneho twese kujya gupiganira umwanya umwe dufite gusa w'umuntu uhagarariye abantu afite ubumuga kandi natwe bamwe niba ari ibisaba byose turabifite abantu barize baraminuje bafite za masitazi bafite dogitora nta mpamvu ahubwo ubuvugizi bundi twumva dushaka yuko leta yadukorera cyane ni mu nzego z'abagore muzi yuko twishimira yuko mu rwanda twageze ku ntambwe ishimishije ubwo abagore mu nteko ishinga amategeko bageze kuri mirongo itandatu na bane ku ijana ariko urabo urebye muri abo bagore bose ntawe ufite ubumuga bamwe mu bafite ubumuga baganire n'ijwi rya amerika bagaragaza ko hari aho bagihabwa akato mu miryango bakaba batinya kujya kwiyamamaza nubwo baba bazi neza ko babishoboye abantu bafite ubumuga uretse nabo kwitinya ubwabo n'imiryango yawe ntiyashakaga ko bagihagaragara ibyo ngibyo rero biracyaba hari aho bikiri biracyabarimo nta kubavamo ntabwo byoroshye niba yarabonaga yaravutse mu muryango akabona bamuhaye akato barumuna be icyo ngicyo yaragikuranaga gusa hari undi mugabo nigeze kumva ufite ubumuga bwo kutabona nigeze kwiyamamaza ashaka kuyobora umudugudu amakuru numvise ni uko hari abantu benshi bari bamutoye ariko birangira atemewe ni ukuvuga ngo hari abari bamugiye inyuma baramwemera ariko birangira hajemo amagambo menshi aho umuntu utabona azayobora umudugudu gute hari ikindi cyiciro ariko cyagaragaje ko cyatinyutse kujya kwiyamamaza ariko bikarangira bakumiriwe babwirwa yuko bafite umwanya wabo ari we bakwiye kujya biyamamarizamo hari abaho baha akazi bakakwemerera ariko wagenda umunsi wo kujya gukora bagasanga kuba bagusubiza inyuma cyangwa bagatanga izindi mpamvu zituma akazi utagakora nk'uko bakakwemerera umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu mukabaramba rivera asaba abafite ubumuga bo mu rwanda ko badakwiye gusa guhatanira imyanya yo mu nteko ko hari indi myanya myinshi bashobora guhatanira nabo bakibona mu nzego z'ubuyobozi umva rero batajya mu myanya gusa ya- ya- ya- ya- yo mu nteko n'abandi bagore kandi ni- ni- na turabakangurira Na- ibyo uvuga ngo abagore ko turi mu nteko mirongo itandatu na kane ku ijana ariko iyo umanitse mu zindi nzego usanga bagenda bagabanuka ntabwo rero twakagombye gutagatinda inteko gusa ahubwo hari hari imyanya myinshi hari njyanama hari rero ntimukarebe gusa ngo ni mu- ni mu- ni- ni mu- ni mu nteko ariko iyindi myanya nayo twabaka- twagombye kubakangurira ku- ku- kuyamamarizamo Mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko azaba mu kwezi kwa cyenda umudepite uhagarariye abafite ubumuga umwe niwe uzatorwa mbere tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda hazakurikiraho gutora abadepite mirongo itanu na babiri bahagarariye imitwe ya politike ayo matora nayo azaba tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda hasoza amatora y'abahagarariye abagore agomba gutanga abadepite makumyabiri na bane n'abandi babiri bahagarariye urubyiruko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga E, tuve mu rwanda tuze mu burundi aho ejo kuwa kane mu ntara ya gitega hahimbajwe umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafurika usanzwe uhimbazwa ku itariki cumi na zitandatu ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe mu bushikiranganji bujejwe iyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu burundi barashima utwigoro leta igira ariko basaba ikibano gufasha kubahiriza agateka k'umwana ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu fidel antoine nsabimana Ivyo biri vyatangujwe n'urugendo rw'abana batandukanye harimo abagendana ubumuga bagira ku makinga y'abagendana ubumuga n'abagendana ubumuga bw'urukoba aribo ba nyamwema ni urugendo rungana nk'ikirometero kimwe aho bavuye ku igorofa y'ihoteli bita kwa Helena mu gisagara ca Gitega bagana ku kigo c'ugwaruka ca komine Gitega habereye ibirori nyezina Landry Niyongere aserukira urunani rw'abana mu ntara ya Gitega yabanje gushima utwigoro leta y'u Burundi igira ku neza y'abana turashimiye cyane leta y'uburundi ku twigoro twinshi imaze kurangura ku neza y'umwana aha tugashima ko ata mwana agif- agifungwa atarakwiza imyaka cumi n'itanu mbere n'uyikwije agatezurirwa mu gihe atarakwiza imyaka cumi n'umunani turashima ko leta y'uburundi yashyizeho ihuriro ry'abana kugira ngo riterere agacumu k'ubumwe mu gutorera inyishu ibibazo by'abana nahashima utwo twigoro Landry Niyongere atagaze nikabuze turabona ko abana bose batarashobora kuronka uburenganzira bwabo hari abana batajanwa ku ishure n'abavyeyi babo kubera ubugaba no kutamenya hari abana bihakanwa bakabura amamuko maze bakagira ingorane nyinshi hari abana bicwa ku mvu zitandukanye hari abana baheba amashure kubera gutwara inda ubukene n'ibindi hakaba n'ingorane isa n'uko ari nshasha ijyanye n'urudandazwa rw'abana uwo muserukizi w'abana yagize icyo asaba abana bariya twagomba gutera akamo ko gusaba leta ko yobandanya guhimiriza ababyeyi ngo biteho neza abana abahonyanga agateka k'abana bohanwa bimwe biboneka hisunzwe amategeko ahari turasabye kandi ababyeyi batarajijuka kwijukira amashyirahamwe cyane cyane amashyirahamwe ya nawe nunze maze bahindure ingendo ku kibazo cy'urudandazwa rw'abana twagomba gusaba ko itegeko rikinga rigahasha urudandazwa rw'aba- rw'abantu rumenyekanishwa kugira abantu bose barimenye gutyo rishobore kuja mu ngiro Emma Nkeshimana yaserukiye ubushikiranganji bw'ateka akazinamu no gufatana mu nda nawe nyene aremeza ko hariho abana bagifise ibibazo iminsi yahera mwarabonye ko habaye kubakura mu ibarabara turamara iminsi tuganira nabo turanabasubiza mu bigo mugo mwarabonye ko bagarutse si bose ati igikorwa twakoze ntitwokigaya kuko hariho na bakeyi basigaye muhira ubwo n'ubu iyo ngorane turaci- turacayibona abana baheba amashuri ni benshi benshi abana batandikwa kandi bafite uburenganzira bwo kwandikwa ni benshi ntimankisha imana arafite icyo asaba ababyeyi n'ikibano kugira ngo bagabanure ingorane z'abana kenshi rero hari igihe bavuga ngo indero ni iy'abama- ngo ni iy'abagore oya indero ni iy'umupapa n'umumama umwana kugira amere neza kugira umurinde kuja mu ibarabara umugirira urukundo hariho benshi bavuga ngo ni ubukene oya abana bose bakenye ntibari mu ibarabara kuva na kera bamwe bavuga ngo umwana si uw'umwe aha twese du- dutegereza ku tubonye umwana atamerewe neza dutegereza kuturaza ishinga akava ngaha akaja ahandi kubera iki kandi hari ikibana kuko ibitagashi rero abana bagendana ubumuga bw'abanyamwema bo bavuga ko impinga ikiri ndende cyane kugira ngo bashobore kubaho nk'abandi kuko indwara z'amaso no ku rukoba batarashobora kuzivuza uko bikenewe bagasaba leta kongera kigoro kugira ngo abana b'abanyamwema nabo bashobore kuvuzwa igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi kandi umushikirizamanza mukuru wa parke yegamiye sentare isubigwamwo ya ngozi yasabiye umunyororo w'imyaka itanu intwazangabo yahora irongoye igipolisi mu ntara ya cankuzo akurikiranwa n'ubutungane ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu hakoreshejwe ibigwanisho ibindi twumviriza umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze opesede barandereka donasiyano yahora arongoye igipolisi mu ntara ya cankuzo yarengutse ubwa mbere muri sentare isubiramo ya ngozi kuri uyu wa kane inyuma y'amezi y'ababa abiri afungiwe mu ibohero rikuru ry'abagabo rya ngozi nk'uko umushikirizamanza mukuru amwagiriza abivuga vyose vyatanguye itariki zitatu ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimwo kuri iyo tariki inkoho yafatiwe mu modokari yari ifise umwana w'imyaka cumi n'itandatu muri zone ya gakere ya komine kiremba iyo modoka yafatiwemwo ico kigwanisho ikaba yari yiyo ntwazangabo mu gipolisi nk'uko amatohoza ya parike nkuru abivuga umushikirizamanza abandanya avuga ko ico kigwanisho kitanditswe mu vya leta kubw'umushikirizamanza mukuru iyo nkoho yo mu bwoko bwa pistole yari igamije guhungabanya umutekano w'igihugu kuko yatanzwe n'intwazangabo ikayiha umunyagihugu asanzwe kandi w'umwana opesede donasiye barandereka yasabye na sentare yasubiramwo ya ngozi kwiregura ku caha yagirizwa agira ko agihakana ariko aremera ko imodokari ari yiwe akemera kandi ko n'iyo nkoho ayizi yiregura avuga ko ico kigwanisho cari mu vyafashwe kandi ko cari canditswe itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka uwashengejwe avuga ko yahavuye ashira ico kigwanisho mu kibanza kinyegeje mu modoka yiwe bwite kuva itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kane afise intumbero yo kukimanukana ibujumbura ahasanzwe hashikira ibigwanisho vyafashwe asigura ko yabigize uko kumva z'uko imodokari y'akazi yari kugitwaramwo yari mu bikorwa vyo gutunganya inkino za sekafa by'abana batarenza imyaka cumi n'indwi igitega iyo ndongozi y'igipolisi yemeza ko uyu mwana yamuhaye iyo modokari gusa ariko agahakana ko atamuhaye ikigwanisho afashijwe n'uwamwunganira yerekanye impapuro z'aho ico kigwanisho candikishirijwe zikerekana n'aho yagikuriye mu bubiko ategekanya kugitwara aho bigenewe kubikwa i bujumbura umushikirizamanza mukuru we yasabye sentare kudaha agaciro izo mpapuro asigura ko zitigeze zigaragara na hamwe mu matohoza we yavuze ko ziteye amakenga akanasigura ko atari icegeranyo cy'aho iyo nkoho yafatiwe umushingwamanza w'uwashengejwe we yasavye sentare kudaha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza yo mushikirizamanza yamwagirije ko yarenze amategeko y'ingene imanza zitohozwa zikaburanishwa zikongera zigacibwa ngaha umushikirizamanza yagirizwa ko yahonyanze itegeko mu kumviriza umwana mu matohoza atagira uwumwunganira yaba umushikirizamanza mukuru canke sentare bashatse kumenya uko umushikirizamanza yari kubigenza mu matohoza mu gihe uwo mwana yari afise karangamuntu yerekana ko akwije imyaka amatohoza yabo akavuga ko uyo mwana yarondeye iyo karangamuntu agira ko yirengereza ko imyaka kugira bikunde aronke uruhusha rwo kugendesha imodoka sentare imaze kumviriza impande zose yasavye umushikirizamanza mukuru gusozera imburano ziwe ubu nawe yasabiye uwahora arongoye igipolisi mu ntara ya cankuzo igihano co gufungwa imyaka itanu no gutanga ihadabu y'amafaranga angana ibihumbi amajana atanu vy'amarundi uwagirijwe we yasavye kwezwa urubanza rwagiye mu mwiherero ruzoba rwaciwe rukazomenyeshwa itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kuza umushingwamanza wa opsd barandereka donasiye avuga ko yizeye ko uwo yunganira azokwezwa asigura ko yatanze ivyemezo bikwiye ko arengana uwo mushingwamanza akavuga ko afise n'icizere kuko gushika n'ubu uwaburanira atamatati afitaniye n'igipolisi camuhaye akazi ndetse n'ubu akaba atarasubirizwa mu mabanga yahoramwe muri iyo ntahe y'icese umwana avugwa ko ari we yahawe ikigwanisho n'uwahora aronga igipolisi mu ntara ya cankuzo ntiyarengutse vyabaye ngombwa ko aburanishwa mu ntara y'umwiherero ni mu gihe amategeko y'uburundi atemerera abana batarakwiza imyaka cumi n'umunani kuburanishwa mu ntahe z'icese ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abantu cumi na batanu bahitanywe n'umuriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu mu isoko riri ku nkengera z'umugwa mukuru wa kenya nairobi abandi bagera kuri mirongo irindwi nabo barahiye ubu bakaba bariko baravugwa iryo soko risanzwe rikoreramwo abarundi n'abanyarwanda batari bake bagize amahirwe uruhande barimwo ntirwagezwe ko n'umuriro nk'uko umwe muri bo yabibwiye ijwi rya amerika baganiriye na mugenzi wacu eroje wirikaneza umukuru w'igipolisi mu karere ka nairobi kangate duku yatangaje ko umuriro wadutse nk'igihe cy'isaha indwi z'ijoro abantu cumi na batanu baciye bahasiga ubuzima bose abahasize ubuzima bari mu igorofa yegereye iyo soko ya gikomba abandi bashika ku mirongo irindwi barahiye bakaba bagiye kuvurirwa ibikomere ku bitaro bikuru vyitiriwe kenyatta ku mugwa mukuru nairobi umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro thomas mutye yabwiye itangazamakuru ko mirongo ine n'umwe muri bo bari baremvye rwose nayo cumi n'indwi bakaba ari abana umurango wose kuri uyu wa kane igipolisi kijejwe kurwanya impanuka ciriwe kirazimya umuriro wari ugiteye mu gatongora mu magorofa yo kuri iyo soko nayo umwotsi wirabura cane wafumbuka mu kirere dukamenyesha ko gushika ubu intandaro y'uwo muriro itaramenyekana turacabandanya kurondera no gutabara kandi turaja turababwira ibihinduka iyi ni impanuka nk'izindi yatanguriye ahantu habikwa imbaho mugabo ntituramenya neza intandaro y'uwo muriro kandi ntidushaka kuvuga byinshi tudafitiye ivyemezo dutegerezwa gukora amatohoza uko bitegerejwe leta irakora amatohoza hanyuma igihe tumenye ukuri tuzobabwira uwateye icatumye canke isoko ry'uwo muriro iyo soko ya gikomba isanzwe irimwo abarundi n'abanyarwanda batari bake bamwe baridandariza abandi bagakorera bene amaduka mu gihe hari n'abaterura imizigo uwo musore w'umurundi ahadandariza yabwiye ijwi rya amerika ko uruhande batumbereyemwo rutashikiriwe aho dukora ibintu by'impuzu hoho ntihashikiriwe kuko benshi bari mu bintu by'impuzu ikibanza cyahiye rwose naho h'imboga naho hantu h'imbaho n'iyo nzu yahiye hapfiramo abantu rero aha handi imana yarakinze ntihashikiriwe igice kirimo abarundi n'abanyarwanda nticyashikiriwe ahanini abarundi n'abanyarwanda bakorera mu bintu by'impunzu rwose nk'uko mubizi n'isoko y'impunzu n'ibirato rwose leta ya kenya yemeye kuvuza abantu bose bahiriye igikomba gushika abakire nk'uko bwana kangate yabisiguye ngomba mfata aka karyo ku izina ryanje n'irya leta kugira ngo mpoze ababuze ababo eka nabo bari mu bitaro nashaka kubemerera ko leta izoba rihira ibijanye no kwa muganga byose gushika bakize imbere y'uko bakira abakorera muri iyo soko yahiye bemeza ko abahahombeye ivyabo bazindutse basa n'abataye umutwe twabyutse nyine hari abantu benshi ubona ko hari uruhagarara batemera aho hantu hahiye hari hacunzwe nti- ntibemera ko abantu bahinjira gusa ziriya modoka zizimya nizo zaguma zinyuragirana zigenda kuzimya abandi bose barabira kure nyine ubona ko bajumarariwe bameze nk'aba- nk'abaguye mu gahunda cyane cyane abadandaza ibidandazwa vyahiriye mu isoko ya gikomba hamwe n'amazu yahitanywe n'umuriro bivugwa ko bifise agaciro k'amamiliyoni atari make y'amashiringi ya kenya ibitaro bikuru vyitiriwe kenyatta co kimwe n'umuryango utabara imbabare ku isi croix rouge bashizeho abahinga bajejwe kumviriza no gufasha abantu bahamutse kubera iyi mpanuka y'umuriro wadutse mu isoko ya gikomba eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
perezida donald trump aherutse kuganira na minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe wari wamusuye muri leta zunze ubumwe za amerika bari bahuye ku nshuro ya gatatu bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi inama hagati ya trump na abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ya ruguru kim jong un mu by'ukuri ikibazo cya koreya ya ruguru nicyo cya mbere cy'ibanze trump na abe bunguranyeho ibitekerezo perezida trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'ubuyapani mu nama ya trump na kim jong un izinjira mu mateka niramuka kuko itanze umusaruro ugaragara yasezeranije kandi abe ko azasaba koreya ya ruguru gukemura ikibazo cy'abayapani ishimuta trump na abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri koreya ya ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kotsa igitutu gikomeye koreya ya ruguru ubuhahirane ni ikindi trump na abe baganiriyeho leta zunze ubumwe za amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyo igurisha mu buyapani abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano ku birebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana perezida trump yatanze icyifuzo cye ko leta zunze ubumwe za amerika n'ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya pasifika leta zunze ubumwe za amerika yarangije kuyasohokamo perezida trump na minisitiri w'intebe abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'abahindi na pasifika perezida trump yasobanuye ko leta zunze ubumwe za amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera ubuyapani abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'abashinwa birimo n'ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi barangije ibiganiro byabo perezida trump na minisitiri w'intebe abe bavuganye n'abanyamakuru perezida trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika ntibwigeze bukomera kugera aha mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.